radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na edi rwema ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku buzima bw'imyororokere cyane cyane tubwira urubyiruko mbere yabo ariko ni amakuru avunaguye ku burundi mugezwaho na edi rwema igihugu cy'uburundi cyasubiye inyuma imyanya cumi n'umwe ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko tubikesha raporo yasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka reporters without borders uburundi buhagaze ku mwanya w'ijana mirongo itanu na gatandatu ku isi mu gihe umwaka ushize bwari ku mwanya w'ijana mirongo ine na gatanu raporo y'uwo muryango ivuga ko kuva mu mwaka ushize habayeho ihohoterwa rikorerwa abanyamakuru rihoraho ryiyongera ku kurasa hakoreshejwe imbunda za rutura ku maradiyo yigenga kugira ngo afunge reporters without borders ivuga ko mu burundi habayeho no gufunga abanyamakuru bidakurikije amategeko uwo muryango uvuga ko mu burundi ugerageje kunenga ugerageje kunenga cyangwa kuvuga nabi ibitagenda ku butegetsi akubitwa akicwa n'urubozo raporo ya reporters without borders ishyira igihugu cy'u rwanda ku mwanya w'ijana mirongo itandatu n'umwe uyu akaba ari nawo mwanya icyo gihugu cyariho mu mwaka ushize mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru uwo muryango uvuga ko abanyamakuru mu rwanda bahitamo kudakora inkuru runaka kubera gutinya amwe mu mategeko y'igihugu cyane cyane ajyanye na jenoside abatera ubwoba gukora izo nkuru reporters without borders ivuga ko abanyamakuru bagerageje kunenga leta bishobora kubaviramo gufungwa cyangwa guhunga uwo muryango wagarutse ku ifungwa ry'ibiganiro by'ikinyarwanda bya radiyo bbc y'abongereza izira guhitisha ikiganiro ku bwicanyi bwakozwe mu rwanda yise rwanda rwanda's untold story mu ntara ya gitega mu burundi kuri uyu wa gatatu hakomeje urubanza rw'abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi uyu munsi byari biteganyijwe ko umushikirizamanza asabira ibihano bisha abaregwa umunyamakuru wacu eloge wirikaneza arimo arakurikirana urwo rubanza eloge urwo rubanza rugeze he ubu tuvugana
egwedi ubu tuvugana urubanza hariko humvirizwa abashingwamanza bunganira abapolisi bavuga yuko bagiriye ingorane bamwe bagasinzikarizwa ubuzima gushika yaho bamugara abandi nabo bagakubitwa abandi bakabomoregwa amazu kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu aho hatangura imyiyerekano yo kwemereza ikingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu leta yise imigumuko ariko uyu munsi hari humvirijwe umwe mu banyororo nawe akaba ari koronere mikokoro uwo yagirizwa n'umushikirizamanza wa repubulika yuko ari mu bagiye gushigikira abari mu myiyerekano hagati mu gisagara cya bujumbura ku itariki ya cumi na gatatu umunsi haba gushaka guhirika ubutegetsi kandi ko yagumye avugana ku matelefone na bamwe mu bari babiteguye harimwo general serire ndayirukiye yongera ngo avugana n'abamenyeshamakuru b'iradiyo rpa yari yugawe n'ubutungane ariko ibyagirizwa byose yabihakanye abandi bumvirijwe nabo bita parti civile aba nabo bakaba ari abashingwamanza baburanira leta y'uburundi aha leta y'uburundi ni ukuvuga ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'ubushikiranganji bw'umutekano ubushikiranganji bwo kwivuna abansi buvuga ko bwaka amafaranga agera ku miliyaridi zirenga magana atatu na mirongo itandatu na zibiri z'amarundi kubera abasirikare bapfuye inkoho n'ibindi bigwanisho byibwe harimo za burende ubw'umutekano nabwo bukavuga yuko bukeneye amafaranga agera ku miliyoni zirenga amajana indwi na mirongo icenda na zibiri z'amafaranga y'amarundi kubera naho nyene ibigwanisho byibwe n'inyubakwa zabomowe n'abapolisi bapfuye hanyuma umugambi uri ku butegetsi sendedevudede kubera inyubakwa zabomowe hamwe n'impuzu zibwe ukaka imiliyoni zirenga ijana na mirongo umunani z'amarundi nayo radiyo televiziyo rema ikavuga ko yaka imiliyaridi zirenga zine z'amafaranga y'amarundi kubera inyubakwa zabomowe hamwe n'ibikoresho byononekaye kuri iyo tariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu eloge wirika neza abakurikirana hafi ibijyanye n'ubutabera bibaza ukuntu imanza nk'izo ziregwamo abasirikare bakomeye mu gihugu ni icyaha gikomeye cyane cyo gushaka guhirika ubutegetsi ariko wareba umwanya mutoya izo manza zifashe umuntu akibaza niba zaraburanishijwe mu buryo zakabaye ziburanishwa
ego edi hari ababyibaza nko muri sentare ya mbere imbere y'uko haba iyungururizahoho urabona ko hari abantu batashoboye kuronka n'umwanya wo gusigura imburano zabo ariko muri iyi yungururizo barashoboye kuronka umwanya ukwiye wo kuburana ariko bamwe mu bashyingwamanza bagira bati ni ibisanzwe kuko ubu ni urubanza rwa politike dutegerezwa kunyarutwa na bamwe muri aba bajenero bane eh, baciriwe urubanza rw'umunyororo wo guherayo bagira bati ubu ni urubanza rwa politike kuko n'amasura twagiye dusaba kugira ngo aze ngaha mu butungane yi- yisigure cyangwa abantu twatumye ko kuko bari nabo nyine turi kumwe harimo mu Eloge- Elo- Eloge- hamwe n'uwahoze ari umukuru w'ubushiranganji bwo kwivuna abansi ntibigeze batumwako urakoze eloge iyi nkuru turayigarukaho mu kanya reka tubareke mukurikira ikiganiro muri isanga
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu ni ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima uyu munsi turavuga ku buzima bw'imyororokere tuvuga rero ku byifuzo by'urubyiruko ku bijyanye no kwirinda inda z'in- z'indaro ni ikiganiro rero cy'abantu bakuru abana bafite munsi y'imyaka icumi mwe mwiheje umutumirwa wacu ni muganga anisete nzabonimpa impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri minisiteri y'ubuzima y'u rwanda muduhe rero telefone zanyu bakunze ibijwi ry'amerika tubahamagare telefone yacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mushobora kandi no kutwoherereza ibibazo mwifuza kubaza ndetse n'ibitekerezo byanyu dr anisete nzabonimpa ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye ikaze ku ijwi ry'amerika ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko um, dogiteri nzabonimpa atari yaboneka reka noneho mbere yo kujya mu kiganiro nyirizina ah, nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho inkuru umunyamakuru wacu i kigali mu rwanda yaduteguriye Ah, muri mwe hari abo yaba yaracitse ejo hari kandi ah, n'abo n'abatabasha kutwumva umunsi ku wundi ndetse n'abayumvise cyangwa se abakurikiye ibiganiro byacu kwiyibutsa si bibi urubyiruko rero rufite hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine rurasaba leta y'u rwanda ko yarubonera ibigo byihariye rwakwifashisha ruhabwa amakuru n'inyigisho bigendanye no kuboneza urubyaro cyangwa se kwirinda inda zitateganijwe urwo rubyiruko ruvuga ko ikigo cy'urubyiruko kidahagije kandi ko kugana ibigo nderabuzima bibatera isoni kuko batinya kuba bahurirayo n'ababyeyi babo abo mu miryango yabo cyangwa se abaturanyi ndetse n'abandi bantu babazi reka rero tubanze tubumvishe uko abaganiriye urubyiruko rwaganiriye n'umunyamakuru wacu asumuta kaboyi yabasanze ku kigo cy'urubyiruko i kabuga mu mujyi wa kigali uko babimusobanuriye asumuta imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyasohoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko urubyiruko rukoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro iki cyegeranyo kigaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu kugeza kuri cumi n'icyenda abangana na mirongo itatu na gatanu ku ijana n'ibice bitatu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro iki cyegeranyo kandi cyerekana ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka makumyabiri kugeza kuri makumyabiri n'ine bo abangana na mirongo ine na karindwi n'ibice bine ku ijana nabo bakoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro dr nzabonima niseti impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri minisiteri y'ubuzima avuga ko minisiteri akoramo yashyizeho uburyo urubyiruko rwakwifashisha kugira ngo rwirinde inda zitateganijwe ndetse no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iyi mpuguke ivuga ko urubyiruko rutangirira ku myaka icumi kugeza kuri makumyabiri n'ine ko byagaragaye ko urubyiruko ruri muri iyi myaka rujya rutwara inda zitateganijwe aha ngaha urubyiruko rukaba rwemerewe gukoresha kuko imwe n'imwe mu miti ibundi yari isanzwe ikoreshwa n'abakuru angana avuga ko urubyiruko akenshi rukoreshwa rukoresha imiti y'igihe gitoya anavuga nk'agakingirizo hakaba noneho n'indi miti nk'umuti nk'ibinini by'amoko atandukanye hari ibinini banywa buri munsi ariko hakaba n'ibinini tuzi umuntu anywa yamaze gukora imibonano mpuzabitsina akenshi akaba ari nk'ikinini kimwe cyangwa bibiri kugira ngo adasama nkorora urushinge rw'amezi atatu narwo ruhari ku buryo bashobora kurukoresha ariko hakaba n'abandi bake usanga bakoresha ibinini eh, banywa buri munsi ndetse n'urushinge rw'amezi atandatu leta yashyizeho ibigo by'urubyiruko bifasha urubyiruko mu kubaha inama mu byerekeranye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina madamu kamunana epifaniya ni umujyanama mu kigo cy'urubyiruko rwa kabuga avuga ko urubyiruko bakira akenshi ruza rutaje gushaka gahunda zo kuboneza urubyaro ariko baza nanone bafite ibibazo bijyanye n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ashobora kudahaguruka mu by'ukuri avuga ngo ngiye kuboneza urubyaro hariya mu kigo cy'urubyiruko ariko akazanwa n'ikibazo ubona ari ikigendanye no kuboneza urubyaro ugahita rero umwinjiza muri za serivisi dutanga hano ahubwo serivisi zo ni nkeya ukurikije uburyo babyitabira rwose hari n'igihe baza nanjye sinshobore kubaha serivisi kuko ndi umwe bishobotse twaba benshi kugira ngo tube twabaha serivisi ari benshi cyangwa n'ibigo bikiyongera bikarenga wenda kimwe cyangwa bingahe mu karere ku buryo naho muri buri murenge hajyamo ikigo si abantu benshi biyumvisha ko umwana w'imyaka cumi n'ine cumi n'itanu cyangwa makumyabiri akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko abo nasanze ku kigo cy'urubyiruko rwa kabuga babwijwe ijwi rya mbere ko iki kigo cyagiye kibafasha gusobanukirwa ibintu byinshi binyuranye batari bazi imbere muri cya gihe uteganya ko umukobwa aje kugusura uza hano ugasaba ubufasha akabasha kuguha za puridansi nkibuka ko kwikingira biba ngombwa mu gihe kwifata byanze ngewe urabona ko ndwaye ibiheri hari nk'abasore bagendaga banshika yuko ndyamanye nabo byakira ariko nari naragiriwe inama yuko atari cyo kibikiza ko ari imisemburo nyine y'umuntu ibimuri mu mubiri bambwiraga ko biri bukire nkazana po nziza nyine umujyanama mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere madamu kamunana epifaniya avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko ibihe urubyiruko rurimo byahindutse bagatinyuka bakajya babwiza abana babo kuri ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere akava ku ishuri rwose ava ku ishuri muri nayini agahitira na iniforume ati muga mpa agakingirizo bose arakubwira ati gere rwose nkubwize ukuri muganga ntabwo kwifata nabishobora ubwo rero ndashaka mu uburyo ku buryo uburyo wenda mu agashinge cyangwa ibinini ku buryo ntazasama ariko kwifata ntabwo nabishobora ubwo ni umukobwa gute muri ya myaka muri ya myaka hagati ya cumi n'itanu na makumyabiri n'ine urumva umubyeyi ku bijyanye no kuboneza urubyaro byo kuvuga ngo umwana yanyweye ibinini cyangwa yafashe urushinge mu by'ukuri ntabwo yabishyikira ariko nanone ikigaragara cyo ni uko ababyeyi batazi ko abana kuri iki gihe bakora imibonano mpuzabitsina kurusha n'abashatse nanjye mbagira izo nama hari igihe abimbwira nkava mu kazi kanjye nkiyambura umwambaro w'akazi kanjye yabivuga nkahita mvuga ngo dore akagahungu kangana n'uwanjye kaje kunsaba udukingirizo ubu n'uwanjye wasanga aho hari nawe yatavuye ku ishuri yagiye gusaba udukingirizo ariko icyo tugomba kumenya ababyeyi ni uko abana imibonano mpuzabitsina barayikora barayikora ahubwo tugomba kwishyira muri wa mwanya bahora badukangurira n'abayobozi wo kumenya abana usibye ibigo by'urubyiruko bimaze kugera kuri cumi na birindwi mu gihugu hose leta yateganya gushyiraho icyumba cyihariye muri buri kigo nderabuzima cyajya gifasha urubyiruko ibi byumba biteganirwa ko byajya bikoreramo abaforomo bakiri bato urubyiruko rudatinya ndetse urubyiruko rukanashakirwa iminsi yihariye urubyiruko rwajya rwakirirwamo kugira ngo birinde guhuza n'abandi baturage basanzwe baba bagana ikigo nderabuzima asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumita kaboyi kuri iyi nkuru mwe rero abagifungura amaradiyo yanyu ni ikiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu twatumiye dogiteri aniseti nzabonimpa ni impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda turabatumiye rero namwe aho muri hose muri iki kiganiro ababyeyi abasore inkumi abarezi abayobora n'abayoborwa urubyiruko rero mu nzego zitandukanye harimo n'urwo mu buvuzi bo muhura nabo mu byerekeranye no kubaha inama cyangwa se kubigisha no kubatuma bagira ubuzima bwiza turabatumiye mwese mudufashe guha urubyiruko ibitekerezo bizarufasha mu myitwarire no mu buzima bwarwo reka rero nguhereho dogiteri aniseti nzabonimpa ariko kandi manje kuguha ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika ye urubyiruko muri make ruhugurwa rute ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere
ni cyo koko urubyiruko muri gahunda yo kugira ngo narwo turwegereze amakuru ndetse na serivisi ziboneza z'imyororokere hari gahunda iteganywa kugira ngo nabo ibikorwa biragireho iyo gahunda yo mu kuvuga ngo iserivisi ni ukuvuga ngo iyo gahunda ishobora guca mu nzego eshatu urwego rwa mbere ni uko dushobora kwifashisha ikigo cy'urubyiruko kiri mu karere noneho abantu tugahugura abahugura abandi abatita abahugura abandi muri icyo kigo cy'urubyiruko eh, ubwo ni ukuvuga abakozi babo ndetse n'abahagarariye urubyiruko bakora muri icyo kigo baba baturutse eh, mu mirenge itandukanye noneho bamara guhugurwa nabava amahugurwa yabo ava mu nzego ebyiri urwego rwa mbere ni ukubanza guhugurwa ibintu navuga biri rusange eh, bijyanye n'ukuntu eh, n'indi n'abangavu bakwitwara mu bindi- mu bihinduka ry'imibiri yabo mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no kwirinda ibizazane binyuranye nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina eh, ndetse no kwirinda eh, no gutwara inda zita- zishinzwe mu rubyiruko none ariko hasenzeho n'andi makuru yo kubigisha eh, indangagaciro z'umuntu yakwifata umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu aha niho tugaruka tugenda tuvuga tuti eh, umwana umaze kugira imyaka icumi se aba ageze mu mu mwaka wenda wa kane w'amashuri abanza ugeze cumi n'itanu wenda aba ari kurangiza amashuri abanza ajya mu yisumbuye ugeze mu myaka makumyabiri ari kurangiza ayisumbuye ajya muri yunivesite kuva abana uko bagenda bajya mu byiciro bikuru tugomba kubaha amakuru kuko atuma bashobora eh, kubona wenda abantu bahura n'abantu babashuka bakamenya kubabwira oya cyangwa bakamenya no kwirinda eh, ibishobora gutuma wenda bagwa muri izo ngorane Mhm.
Eh, ikindi rero twon- twongeyeho n'irindi somo rya kabiri eh, noneho rivuga uko abantu bagomba kwitwara mu buzima cyane cyane tugomba guhita mu ndimi z'amahanga ngo ni life skills uko umuntu agomba kwitwara mu buzima muri rusange Mhm.
ndetse umuntu afite ubuzima bufite intego niba ari umunyeshuri ariga kugira ngo azagere ku ki kandi akarishyira mu mu- mu- mu bwenge bwe ku mutima we kugera ko ngo akurikirane iki gikorwa arimo cyo kwiga ibindi byo ku ruhande ababyinze amatwi kugira ngo bitamubuza ya ntego ye ariho ndetse noneho bi- bikanamukangurira gu- eh, gu- gu- gukurikirana impanuro ahawe n'ababyeyi ba- eh, ba- bamubyaye abamurera mu rugo ndetse n'abarimu eh, ba- bamwigisha ku ishuri ahubwo akima amatwi izindi mpanuro wenda ashobora kumva hirya hirya no hino uko zishobora kuza zimufite Mm.
Eh, noneho rero bwa nyuma noneho twongeraho isomo rijyanye kuko by'umwihariko na serivisi zinyuranye bashobora kubona mu biba bimyororokeye kuko aha ngaha duteganya ko eh, biteze ibibazo biba bimyorokeye nubwo zitangirwa mu mavuriro zigatangwa n'abaganga ariko hari zimwe na zimwe zishobora gutangwa n'umuntu utari umuganga ahubwo wahawe ubumenyi nawe akaba yamenya gutanga izo serivisi ahantu hatanga urugero ni nko gutanga nk'agakingirizo gutanga agakingirizo kaba k'abagabo n'ak'abagore ntabwo byagombye gusaba amashuri ngo umuntu wize ubuganga umuntu wese yatanga eh, iyo serivisi ndetse hari n'izindi- n'ubundi buryo wenda bwo kwirinda inda buhari aha navuga nka buriya buryo tuvuga bwa kamere bwo kwifata eh, cyangwa se gukoresha nka karindari kugira ngo umuntu ajya mu kwezi k'umukobwa aho kugeze buriya ari mu gihe cy'uburumbuke igihe kitari cy'uburumbuke gukorera se urunigi yakitwika urunigi na se gituma eh, umukobwa ashobora kumenya aho ukwezi kwe kugeze muri make akamenya kwa kwezi kwe n'ukuntu kugenda guhindagurika igihe agera mu mihango igihe agera mu mihango igihe wenda eh, impanga y'umugore igomba gusa cyangwa umukobwa iyo ni twita ovirasiyo n'igihe ukwezi kurangira kwitegura n'imihango no kugira ngo n'igihe ari ku ishuri cyangwa igihe ari mu turimo tundi atazajya no mu mihango y'umutunguye ahubwo azaba yabyiteguye kwenda kuyakuza umunsi runaka atari yamwiteguye Mm.
ariko aha ngaha noneho tukanibanda no kuvuga tuti nk'abo bahagarariye abandi abo bahagarariye abandi tubahe n'ubumenyi burenze batange twadukingirizo ariko bo batanga n'inama kuri izindi serivisi zitangirwa kwa muganga Mhm.
aha navuga nka ziriya serivisi zo kwirinda inda eh, zitifuzwe aha navuga mm, nk'iyi miti inyuranye isanzwe ikoreshwa n'abagore bakuze wenda kugira ngo eh, baboneze urubyaro ariko n'urubyiruko muri politiki y'urubyiruko nabo bakamenya ko hari imiti imwe n'imwe bashobora gukoresha eh, mu mukindo zitifuza aha ngaha tukongeraho ndetse n'ibijyanye wenda eh, n'ubukangurambaga cyangwa ubujyanama eh, kuri virusi itera sida ndetse no kuyipimisha kugira ngo urubyiruko runakangurire kurwipimisha kugira ngo bamenye aho bahagaze noneho tukongeraho indi eh, wenda eh, insanganyamatsiko ivuga iki tugasoma babwiye noneho ibijyanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina atari sida gusa ahubwo n'indi n'indwara zindi eh, kugira ngo bazimenye aha ngaha tukagenda ku ihame rivuga riti tubahe amakuru amakuru eh, amakuru navuga eh, menshi icyarimwe menshi icyarimwe rero tugiye tugenda kwita mu ndimi z'amahanga ni integrated message ni ukuvuga ngo tubahe amakuru niba tuvuze dukomeje kuri kuri sida tuvuge no kuri kwirinda inda ndetse no kwirinda indwara zandura mu myanya y'ibitsina ndetse twagira n'ikindi tuvugaho niba duhuye n'umu- n'umujene umuha amakuru menshi icyarimwe kuko iyo tumubonye iyo twifite tukamuganiriza ku bintu byinshi turatubwira ati nibura arabimenye wenda tumenye twanatuma yagira n'ubushake bwo kuzahagarika ku itsinda n'ibitsina ariho ngabo navuga ko ari ubwo buryo budushyiraho imbaraga cyane noneho ibyo ngibyo nka yamaze kuvuga byose tukabikora no mu bigo nderabuzima muri ya mavuriro asanzwe ariho avura abantu hirya no hino tugashyiramo icyumba cyihariye cy'urubyiruko ku buryo za serivisi tumaze kuvuga zose zishyiramo icyumba cy'urubyiruko noneho tu- bagateganya n'umukozi wo kwa muganga w'umuforomo cyangwa umuforomokazi w'umujene ukiri mutoya kugira ngo urubyiruko rumwitangeho nawe tukamuhugura tukamuha ya mahugurwa kugira ngo atewe ndetse tukongera no gutanga za serivisi zose gupima ubwandu bwa virusi itera sida gupima indwara z'ibitozi no kuzivura ndetse no gutanga ya miti eh, yo kwirinda none iyo se tukavuga tuti noneho eh, Mm.
noneho iyo tumaze kubitanga gutyo noneho tukavuga ati na na ba bajene bahagarariye abandi tuzi ko hari eh, za komite z'abajene z'imidugudu z'amaguru ku rwego rw'igihugu aho bari nabo tukabitabaza kugira ngo tubahe ayo makuru yageze turajene aho bari hariya aho batuye Mm.
Eh, Mhm. Eh, hari sinzi niba murimo gukoresha eh, indangururamajwi hari u- u- ikintu cy'umuyaga kirimo kuzamo mushobora kureba ko mwajya ahantu dushobora kumvikana neza kurushaho Ye, okay.
eh, hanyuma mukongera ijwi mm, noneho musanga se ibigo byo guhugura urubyiruko bihagije mu rwanda
So, icyo nababwira ni uko eh, ni gahunda yo gushyira ibigo bihugura urubyiruko eh, ni gahunda yatekerejweho kandi nziza ariko nkaba navuga ko koko eh, navuga ko ni mu ntangiriro ntibiragera mu turere twose uko tubyifuza Mhm.
ariko navuga ko nibura nko mu cya kabiri cy'uturere niba bafite eh, izo porogaramu bafite izo gahunda noneho ariko mu gihugu urwego rw'igihugu minisiteri y'ubuzima ifatanyije na minisiteri eh, y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndetse n'izindi minisiteri eh, nk'iyi minisiteri eh, zishinzwe ubusugire bw'umuryango n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore cyangwa umuhungu n'umukobwa eh, bagenda bareba ukuntu noneho serivisi zigezwa eh, no mu turere hirya no hino hose uburyo numva gahunda ihari ku rwego rw'igihugu ni uko mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu nibura serivisi zaba zigeze eh, mu ma- mu turere twose Mhm. Ye, muri make se urubyiruko biragaragara dukurikije uko rwabyisabiye rufite inyota yo kumenya ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ariko kandi ukabona ko rutinya ahanini ibijyanye no gutwita iki kibazo mukunze guhura nacyo mu rwanda
Eh, nibyo koko imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare eh, mu gihugu cy'u rwanda igaragaza ko urubyiruko ko eh, usanga hari ikibazo cy'inda zitifujwe mu rubyiruko Eh, aho iyo nshaka kuvuga urubyiruko ndavuga mwaba bana bafite hagati y'imyaka icumi na makumyabiri n'ine Eh, aho usanga mu bushakashatsi bwakozwe mu mbi- mu mwaka uh, ushize ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, bari bafashe abajene bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine byagaragara ko barindwi ku ijana eh, barindwi ku ijana bafite icyo kibazo eh, cy'inda mu rubyiruko ni ukuvuga ngo barabyaye bamaze kubyara ni ukuvuga ngo bafite abana bakurikirana cyangwa baratwite karindwi ku ijana rero ni igipimo kiri hejuru kuko bigaragara ko niba barindwi ku ijana b'abana cyane n'abakobwa bafite ikibazo cy'inda eh, ni ukuvuga ngo hari ibintu porogaramu wenda ziba zigenda zizingira kubera ko umukobwa utwaye inda akiri muri cya kigero eh, atara- atarabiteganyije bimwica izindi gahunda harimo nka gahunda z'amashuri Mm, aho tubona oya, ni benshi byo.
bahagarika amashuri n'ibindi n'ibindi
Ye, reka noneho nk'uko iki kiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika twakire ah, abak- abakunzi bacu bashaka kubaza ibibazo gilibert uranyumva
neza cyane Ye, i- ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Bo- mbere yo kugira ngo mbabwire igitekerezo cyanjye ndagira ngo manze mbasabe iyi radiyo yanyu ntabwo tukiyumva hano iyi rubavu gisenyi mu rwanda Mhm.
Eh, kuri fm ntabwo igikora tumaze igihe kinini tutabumva ubwo byaba byiza mwongeye mukayisubiza ku murongo tukajya tubumva kuko kuri fm bumvira ku mirongo migufi Mhm. igihe kinini uvuga ubwo ni nk'igihe kingana iki
ni umwaka hafi n'igice Ah, ni kinini cyane ahubwo mwari mukwiye kujya muhita mutubwira ako kanya tukareba tugakora ibishoboka
Eh, murakoze kubitumenyesha ye aha.
Mhm.
Bo, igitekerezo ikimenyetso cyanjye rero ndasanga abo bantu koko leta igomba kubashyiriraho umwanya ufatika cyangwa se ibigo bizi- bishobora kuba byabaha amahugurwa ya buri munsi ikaba yabereka uburyo bashobora ku- kuboneza imbyaro kubera ko inshuro nyinshi hari uburyo abantu bajya kuboneza abantu igerayo hakabaho abantu banabafashe nabi mu gihe cyo kugira ngo eh, babiteho babakurikirane bamenye impamvu bafite aho ugasanga umuganga yarabatereranye no kuboneza kubera uburakari wenda bakuye aho ngaho ku kigo nderabuzima bari bari bakagenda bakaba babiciye amazi ntibongere kubikora uboneza urubyaro ugasanga biragoranye bitewe n'uko baba bati ngenda ngenda ngasuzugurwa ngenda ngenda ngatukwa ariko haramutse hari ikigo kibitaho kibishinzwe kibagira inama kibitaho neza bariya abantu bashobora gushyira gahunda za leta mu bikorwa mu buryo bworoshye kandi butagoranye ariko ahantu hari ikibazo inshuro nyinshi iyo badafite umuntu nyawe ubakurikirana ku buryo niba bagize n'ikibazo bagera aho bakibaza kuba badafite uwo muntu nabyo ubwabyo bishobora kugorana mu kuboneza imbyaro Mhm. Eh, Gilbert urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe ubwo muganga araza kutubwira icyo abitekerezaho Eh, reka twakire na Liberi uranyumva
kumva neza nyakubahwa umunyemeshamakuru nyakubahwa urakoze cyane kuri icyo cyubahiro ariko ndi umuntu usanzwe reka reka n'ukuri nduga ku ijambo Yego.
ndakugomba nsabe umutumire Mm.
abaza badusabire muri minisiteri y'ubuzima eh, eh, aba- iyi- iyi gahunda yo kuboneza urubyaro aba- abamama benshi n'aba- n'abigeme baridoga yuko bishika bakagira ibintu by'ibibyimba mu nda hari igihe usanga umuntu adafise uburyo bwo kugira ngo yivuze yibakishe biriya bibyimba ugasanga rero agiye aragira amakenga yo yo kuza kuza kuboneza urubyaro kubera biva- biba bivana n'umu- n'ubu- n'ubu- n'ubu- n'uburyo bw'umuntu hanyuma ikindi cya kabiri ni uko ah, eh, bohimiriza cyane muri minisiteri y'ubuzima kugira ngo aba- na cyane cyane ugwaru ababyeyi bahimirize ugwaruka kuko hari igihe usanga umu- ugwaruka rutwatwaye inda y'ishushu rugatwara inda rutayifuza bigaca bituma rero eh, bibagora kwakira kuba abakenyezi hatari bwagere ni naho hamwe usanga hari abana bagenda bara- baratabwa mu mu mihanda mu- mu misarani bakabimbira cyangwa ku mayarara ibintu nka mwenye Mhm.
urumva rero twagomba dusabe kabisa cyane cyane minisiteri y'ubuzima ihimirize ishyireho abaremesha kiyago kugira ngo ababyeyi baze ba- bari- ba- barahe indero yo- yo- yo- burya bavuze mu kinyarwanda sinzi ko ari no mu kirundi ariko bimeze ngo indero iva ahaziko indero bayibahe kare kugira ngo bahimirize rujya rwaruka gore gutwara inda rutifuje Mm, havuga ngo ni igiti kigororwa kikiri gito yego Eh.
iki kigorwa ari- ari igito byoba byiza cyane kuko ahandi hoho inda imyororokere yo- yoba myinshi cyane gusumba Mhm. urakoze liberi Yego.
twizere ko abo ubwo- abo muri minisiteri y'ubuzima mu burundi bumvise igitekerezo cyawe Eh, reka twakire na diyomede turi kumwe
yego turi kumwe Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego icyo nanjye nashaka gushyikiriza ni uko kuri ibyo bijyanye no gutwara inda z'ishushu ubwa mbere eh, nk'uko abandi bariko bara- bariko barabisaba ni uko ubwa mbere tubanza tukamenya amabwirizwa y'imana je mpagarara ku mabwirizwa y'imana kuko ibyo byose biba byavuye ku busambanyi Eh, tukamenya yuko gusambana ari icyaha gikomeye kandi gihanwa Eh, urumva biciye bikurikirana n'ibyo byo gukorora inda urumva yuko bica bikomera cyane rwose ni ukuvuga tugerageza guha- guhimiriza haba mu mashure abigisha haba eh, no mu zindi nyigisho nyinshi mu mashengero bakagerageza guhimiriza icyaha cy'ubusambanyi kiga- abantu bakaza baracirinda cyane rwose kuko ibica bikurikira babikora bihishije mugabo ibikurikira bica bija habona ni uko nyine akenshi usanga ari abakobwa eh, baciye bafatwa mugabo abahungu cyangwa abagabo babikoranye nabo ntibafatwe nuko rero nta yindi nzira mbona jewe kugira ngo dushobore kurwanya ibyo by'inda z'ishushu Mm.
murakoze ndagushimiye cyane diyomede kuri iki gitekerezo cyawe reka noneho du- tu- twongere tuhe ijambo muganga ah, niseti nzabona impa mwumvise abamaze kuvuga ah, ibitekerezo byabo Ah, sinzi aho mwifuza guhera n- hari nka liberi wari uvuze nk'ibyerekeranye n'ibibyimba byo mu nda Ah, ndibwira ko bashobora kuba aba bagore babigira bashobora kuba batekereza ko biterwa n'imiti bafata yo kuringaniza imbyaro ariko uko nsanzwe mbizi abagore cyane cyane b'abiraburakazi ibibyimba byo mu nda bakunze kubigira ubwo mushobora guhera aho ngaho mukamusobanurira
ni byo koko iki kibazo abantu benshi bakunda kukibaza bakavuga ngo babona iriya miti ikoreshwa mu kuboneza urubyaro ishobora gutera indwara zimwe na zimwe harimo nk'abiriya bibyimba byo mu nda ndetse n'izindi abantu bakunda kuvuga ni za kanseri n'ibindi ariko nagira mumare abantu impungenge ko ubushakashatsi bwakozwe hirya no hino ku isi haba mu bihugu byateye imbere nk'i buraya ndetse no muri amerika byagiye bigaragaza ko iyi miti yo kuboneza urubyaro ubundi nta kihindura ku mikorere y'umubiri w'umuntu umubiri w'umugore ndetse n'umubiri w'umukobwa kubera ko imisemburo irimo ari cyo kimwe n'imisemburo umukobwa cyangwa umugore asanzwe afite mu mubiri we nk'abantu bize wenda amashuri bazi imisemburo yo ku y'amazina abiri hari umwe bita etorogene undi bita porojeterone imisemburo n'umugore asanzwe afite mu mubiri we ikindi cya kabiri ni abamara impungenge ni ukubabwira ko muri iyi minsi muri iyi minsi ziriya ndwara ibibyimba byo mu nda indwara za karande ni iminsi zariyongereye muri rusange atari ukuvuga ngo ku bagore cyangwa ngo ni ku bakoresha imiti yo kuboneza urubyaro ni ibintu bigenda bigenda uko abantu bagenda bajya mu iterambere ibyo twita mu ndimi z'amahanga ngo ni population transition ugasanga rero iyo transition de la population uko abantu bagenda bahindura imibereho uko abantu bagenda bajya mu iterambere hagenda izi ndwara haza indwara z'ibyaduka harimo cyane cyane izi ndwara zidaterwa na mikorobe hari indwara zizana harimo za kanseri harimo ibibyimba byo mu nda noneho abantu bakaba bagira ko bishobora kuba biterwa wenda n'ibikoreshwa ry'iyi miti yo kuboneza uburyo cyane ko abantu benshi bafite bayikoresha ariko ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo indwara z'akarande zariyongereye mu baturage muri rusange ashobora gukoresha imiti runaka cyangwa runaka aha ngaha nkajya umuntu wongera anamushimire ku kantu yavuzeho ka kabiri avuga ko indero nziza yagombye gutangira hakiri kare kugira ngo ni icyo wenda na leta zo muri aka gace k'ibiyaga bigari ndetse na afurika y'uburasirazuba bagenda baganiraho aho kuko usanga bagiye bashyira ahagaragara za politike zishyira imbere kwigisha abantu bakiri bato kwigisha urubyiruko kwigisha bariya bajene kugira ngo bagire amakuru hakiri kare iyo bagira amakuru hakiri kare noneho bitegure uko bazitwara mu buzima bwo kubyara igihe bazabyaye noneho ikindi navuga wenda impungenge cyangwa wenda ibibazo dufite hano mu bihugu byacu ni uko dufite abantu benshi wenda batagize amahirwe yo kujya mu ishuri burya ibyo kuvuga ngo kwirinda zitifuzwe kwirinda sida ibintu nk'ibyo burya bigenda bigerwaho bigabanuka kuko bigabanya wenda ingaruka zabyo uko abantu bagenda bajya mu ishuri biga aha ngaha numva rero koko wenda guverinoma zacu zigenda zishyiraho na gahunda zihamye zo gushyira abantu mu ishuri cyane cyane urubyiruko abana bato bakajya mu ishuri bose bakiga nkaba mpamya ko kandi ndashidikanya ko igihe abantu batuzaba dufite abaturage benshi bagiye mu ishuri nibura bakiga nk'ariya mashuri cumi n'abiri ya mbere abantu bakaheza nibura ishuri rya segonderi kuko ni ibibazo kuko bizagenda bigabanuka kuko akenshi bijyana n'imyumvire y'abantu cyangwa n'ukuntu babijutse bajiciwe barabibamenyesha nakomeza rero kuriya kibazo cya cya gilbert y'urubavu gilbert y'urubavu watubwiye hagati ko ni byiza ko ni byiza ko ziriya gahunda zidasanzwe kuko zishyirwamo imbaraga ku rubyiruko kuko bafite kuko ibizazane hanajya rwose mumara impungenge wagira kuko ngo nk'uko abibona nk'umuntu mukuru n'abareberera minisiteri navuze imbere minisiteri y'ubuzima minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga minisiteri yo guteza imbere uburenganzira ndetse n'imibereho myiza y'umuryango n'izindi minisiteri n'ubundi muri rusange navuga ngo ni mu rwanda gusa ni hirya no hino mu mwaka dutuyemo kuko usanga hari gahunda hari gahunda usanga ibihugu bigenda bishyira imbere bivuga ati koko mbere twatanga serivisi zikagera ku bantu bakuru neza ariko ntidushyireho umwihariko tugire serivisi z'urubyiruko nko mu rwanda tuzi urugero ni serivisi zatangiye kujya nubwo navuze ko zitagera ahantu hose ariko hari aho zatangiye kujya reka muri urugero nk'ariya muri karere ka rubavu hari igisenya koko gihanirwa aho usanga koko hari serivisi zarahageze iyo ugeze nk'aho ari gisenyi mu mujyi usanga serivisi zari kuko urubyiruko rwo rukajya no ku cya kigo cy'urubyiruko gihari ndetse no ku kigo cy'inderabuzima kiriya cya gisenyi abana bakabona serivisi kuko ugasanga niba uhageze nawe ukuboko bikaba byagushimisha kubona ukuntu urubyiruko rukuza gufata serivisi ahubwo tukibaza gusa ahubwo se ibi ngibi koko tuboko tubishyiremo imbaraga tugire serivisi mu gifaransa baravuga ni serivisi de kalite serivisi zinoze kuko urubyiruko iyo ukozemo akantu gatoya katagenze neza abenshi bagize ibyo bagaruka turavuga bati ku rubyiruko ni ukwitonda kugira ngo tubahe serivisi nziza baze bishimiye ko umuntu w'urubyiruko umuntu w'umujene iyo umudesovye nk'uko bavuga mu ndimi z'amahanga iyo umudesovye gato ubwo ahita agenda no kuzagaruka bikaba birarangiye noneho umuntu akaba neza ubuzima bwe bwose buguye mu kaga ubu mukanze tugire niba serivisi ziri kuza ariko nutunarebe n'ukuntu twashyiramo ko serivisi uko zinoze lokalite zigera ku bantu kandi bakazishimira ariko noneho tukanavuga tuti nk'uko tugomba kubana n'indero z'abana nk'uko uyu giyo media yabivuze kuko turebe ukuntu dushyiremo izo serivisi ariko dukoreshe na gahunda zisanzwe zihari zije kwitwara neza mu bakobwa mu bahungu birinda ubusambanyi kuko ni n'icyaha kandi tubifite imana ko mu bihugu byacu usanga abaturage hafi mirongo icyenda ku ijana bemera imana mirongo icyenda n'icyenda ku ijana usanga bemera imana tujyayo none no mu ndero nziza no kubaha imana kwirinda icyaha abantu bagira imyitwarire myiza kandi tubitangire ku bana bakiri bato kugira ngo basobanure umuco
reka noneho twakire na habimana kuri telefone habimana uranyumva
ndabumva neza ni nyamirambo mwifashe neza
meze neza nta kibazo rwose ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
rero mfite ikibazo ariko hakubiyemo n'ibitekerezo
turabikeneye
mbona ikibazo kiri mu rwanda cya mbere hari igihe abantu bibeshya yuko abantu bari mu nzego zo hejuru bakibeshya yuko izo nama zigera ku rubyiruko cyane cyane n'uwo muganga yabivuze ngo mu midugudu bafitemo amakomite y'urubyiruko ariko nkatwe mu midugudu n'iyo turi mu nama ntabwo ndabona habayeho inama y'urubyiruko kandi muzi kwifata k'urubyiruko mu kubaza ibibazo ugasanga hari ahantu urubyiruko rutisanga ese minisiteri y'ubuzima ntiyashyiraho abantu mu midugudu ahubwo bagenzura urwo rubyiruko ari rwo rwihariye bagirana ibikorwa byihariye nta bandi bantu bakuze barimo ikindi hari ubwo abantu bajya kwigisha ugasanga bazanyemo ibintu bya bya rorijiyo by'iyobokamana ahantu tugeze urubyiruko rwo mu rwanda ntabwo rwose ibintu by'imana tukibyumva twibereye mu bintu ahubwo biturarura bituganisha muri ibyo byaha wa mugani nange reka mbyita ibyaha ntabwo tuba tubihe ko ari ibyaha ariko twibuka twabivuyemo ese ahubwo bakweruye no mu mashuri ahubwo bagashyiraho inyigisho zeruye noneho zigisha abana umuntu akazamuka azi ibyo arimo kandi ntitwirengagize ko hari n'urubyiruko rutiza ariyo ariho bigaruka ahandi ahubwo bakagombye kudusanga mu midugudu bakatwigisha
yari abigarutseho mu kanya
kuri icyo ngicyo noneho hari ukwifata ariko tuzi ko no kwifata hari igihe byanga ese bashyizeho ibintu uburyo bwo mu midugudu ubu ngubu ngenda nakubwiza ukuri ngewe nanjye ndi urubyiruko ariko simbura kukubwira
oya tubwizanye ukuri rwose
agakingirizo karahenze ikindi ese ntibashyiraho abantu byibuze bakanadutanga mu midugudu mbese urubyiruko bakarugaha nk'icyangombwa n'ucitwe byibuze akakibuka kwa muganga urasanga urajya kwipimisha nimba uri urubyiruko ntabwo ushobora kwisanzura ngo ubaze ikibazo nk'urubyiruko kuko barimo abantu bakuze kandi muzi ko urubyiruko natwe tugira isoni nyinshi cyane birumvikana cyane cyane ko n'ibyo byose bikorerwa ahihishe nyine biteye isoni
ku bwanjye numva bakarebye mu midugudu kuko cyane cyane iyo bavuze urubyiruko abantu bakomeye urubyiruko hisangamo abana b'abantu bakomeye nanone ntabwo bibuka ko na rwa rubyiruko rukennye ari urubyiruko kandi akenshi ni rwo rugwa mu byago
ruri muri ba bandi batize
abantu batize ndetse ko n'abize ntibabura kubigwamo yewe nkanjye narize ngarukira mu wa gatanu ariko nakuze ndi metere
metere bivuga iki
nakuze nanjye izo ngeso nzizi ariko uko ntaho nazizi
Ni- murakoze nta nama nta nama Muzag- wari warabonye urumva hagombye gufatwa ingamba zikomeye zo gufasha urubyiruko ari urutize cyangwa se n'urukennye kugira ngo narwo rubashe kurwanya twisanzure mu nyarwanda kuko na- nanjye ibyo namenye byose ni ubushakashatsi bwanjye Mhm,
ntekereza ko hariho n'urundi rubyiruko rumeze gutyo rero mhm. Ye, turagushimye urakoze cyane habimana noneho twakire na erike uranyumva erike
yego ndabumva eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Eh, igihe cya mbere Mm.
i burundi Mhm, ntegeje kumvu- kumviriza uyu mwene wacu wo mu rwanda mm, ngewe nibaza ikibazo none mu rwanda nibo baba bigisha ibintu nk'ibyo Mm.
mu mashuri ayisumbuye yaba mato mato cyangwa ayisumbuye kuko nu- numvise ingene yavuze umenga naho ahora abyi- abyigishwa nk'uko twe i burundi babikora ugasanga turafite amakomite atwigisha ibyo mhm. mwebwe murabyiga mu mashuri
yego birakira rimwe rimwe tukabyiga nk'icyigwa cya cya biyoloji Mhm,
haragira aho tu- batwigisha byose turi halezi aho ni nko mu mwaka wa kangahe
yewe Mm, aho babyigisha aho babitangirira
mu icumi Mhm.
katiye modera Mhm, urumva tukabyiga tukabinonosora ku buryo ushobora kujya n'ahandi ukabyigisha muganda atangaye kumva mu rwanda umenga ni ibintu bitangaje biteye isoni kandi bi- ari ibintu bishobora gufasha abajene urubyiruko nk'uko babivuga mhm,
urumva yego bari bakwiye kweri kuraba ikintu bokora ku buryo cyofasha abo bajene bo mu rwanda nabone kugira batere imbere kuko twese tubirenga ko tubizi ariko twagize ibakwe ryo kubimenya hakiri kare mhm.
nicyo gituma ke- na kenshi tuta- tudakunda kugwa mu ngorane zabyo naho bishyika rimwe rimwe mugabo tubirenga ko tubizi barabitwigishije neza turabimenya Mhm. Eh, Eh, hari intererano nk'izi urakoze cyane erike Ye, twakire na ndereyimana uranyumva
yego ndabumva neza Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Eh, je igitekerezo cyanjye Mm, icya mbere ni uko jewe mu- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane waragiriye forumu mu rwanda mhm, iyo nyigisho y'ukungene umu- umwana yokwigenza umujene yokwigenza mhm, kugira ngo bashobore kwiteza imbere twa- barayitwigishije ko icyo gihe twari aho bita ibyumba yari naserukiye delegasiyo y'u burundi mhm,
hanyuma rero batwigisha yuko umujene yogerageza akarondera ukungene amenya i- umwuga yukora mhm, kuko twasanze yuko aba- eh, abajene baheze amashuri bari mu myaka hagati ya cumi n'umunani gushyira kuri mirongo irindwi n'itanu mhm, baza baronka u- utuzi ubuzi buto buto mu mashyirahamwe mhm, mbese ugasanga rero ariko ahembwa ari n'icyo anikize ugasanga ntashoboye gutera imbere aga- ugasanga akenshi ahisemo no kugaheba kandi ari nk'u- nk'umukobwa nawe ugasanga agombye kuca ayi- yihutira ku bapatiro kujya kubaka n'abapatiro kandi nabo batanganye imyaka mhm, rero icyo twosaba nka nka leta y'u rwanda icyo gihe yari yemeye yuko izokwigisha mu rwanda kungene urwaruka rwogerageza rukarondera mu tuntu tw'utugeregende turonkamo amafaranga bakabigisha hama ba- bakinjira no mu karere mhm, no mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo bose bashobore gutera imbere urwaruka rushobore gutera imbere mhm.
hanyuma icyo gihe urumva mu burundi tuyagira buke buke mugabo usanga naho nyine kubera nk'umuyaga nkuba ari mukeyi usanga tutagiye- tutagiye tuhabona nyine umuntu yiteza imbere Mhm.
nka jewe ndaje uyo nk'abo twahereje rimwe amashuri abo twahereje ama- amashuri rimwe muri bibiri na cumi ugasanga nku- kuvuga kuva nk'icyo gihe ubu ntaronka akazi akora ugasanga asigaye arondera umusanze mu nzu akavuga ati nicoma nkamenya umwuga wundi nkareka ibyo nize mu ishure Mm. none hari Rero ikibazo musa- ufitiye mu muganga
jewe ikibazo mfitiye muganga Mm, ni uko yofasha mu kugwaruka Bakabu- bakabu- bakabumvisha neza kungene boshobora kwiteza imbere batarabiye ku- kubata kuko aba- aba ba- batunze bamaze kuronka ibintu kenshi niba- ntibakunda gutanga akazi maze atanga amahera umujene ashobora ku- kuronkamo amafaranga rero twasaba muganga yuko yotwigishiriza abantu baba bamaze kuronka amafaranga iyo bariko batwigisha umwuga baduha agahembo natwe kaboneka kugira ngo tureke kuza baturasegerereza kandi dufite inguvu murakoze urakoze ariko ntabwo nzi ahantu bihu- bihurire n'ibijyanye no kwigisha ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina ubwo reka tuhe muganga umwanya habanze hasubize cyangwa se agira icyo avuga ku byo bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika bari bamaze kuvuga barimo habimana eric na ndereyimana Eh, muganga anisetse nzabonima
Eh, murakoze kuko ibibazo cyangwa inyunganizi baduhaye ni byiza cyane aha ndahera kuri habimana n'inyamirambo uvuga ati ko inama ku rubyiruko eh, hariya aho batuye ku gikutu ntabwo ubona mu mu- mu mijyi Eh, kuko ahantu ndemeranya nawe ko hari igihe usanga ko muri gahunda eh, zikorerwa hariya haba aho abantu batuye usanga mu mijyi hari igihe abantu bagira imbaraga nkeya kubera ko baba bakora ako kazi bagasangiye n'akandi kazi bakora cyane cyane ko ibi bikorwa ubundi bikorwa eh, ku bushake nta gihembo aha ngaho nkaba navuga ko usanga wenda nk'abajyanama b'ubuzima eh, nko mu mujyi wa kigali usanga badakora kimwe wenda nk'uko wagereranya n'abajyanama b'ubuzima bo mu bo bakorera mu cyaro kuko usanga bo mu mujyi baba bakora ako kazi k'abajyanama b'ubuzima ariko bafite n'indi mirimo eh, birirwaho umunsi ku wundi ikindi nkaba navuga ko eh, ku bijyanye eh, n'izindi serivisi z'ubucuruzi ari nawe yavuze ati udukingirizo turahenze agakingo karahenze ati urubyiruko rwose ntibigera kuri serivisi neza kandi agira ngo wenda ngire wenda naba imana n'urubyiruko narwo bajye badufasha Eh, nka leta ishyiraho gahunda kuko nk'ahari i nyamirambo eh, begereye ibigo eh, bibiri by'urubyiruko kandi bikora neza hari kiriya cya tekera cy'i nyamirambo ndetse niyo manukira bya kimisagara ikigo cy'urubyiruko gikora neza bitana bya serivisi zose ariko hari igihe ushyiraho serivisi ugasanga abo wazishyiriyeho hari abaza bakazikoresha neza ariko hakaba n'abateka ibirenge ukabona ntibari kuza kuzura ziriya serivisi hano nkaba navuga nti koko nk'uko gushyiraho serivisi ni byiza ariko none no- no- no kumobiriza mobiriza kumobiriza noneho abajene kugira ngo bose nk'uko bazitabire nava wenda ko ariho usanga wenda tutarayi eh, wenda gushyiramo ingufu ijana ku ijana kuko ibi ngibi biragoye ntabwo bigomba bikorwa n'umuntu umwe ntabwo minisiteri bira- ya- yabikora ngo ibishobore ntabwo akarere konyine kabikora ngo kabishobore bisaba ngo abantu bose bafatanye abo bayobozi b'inzego z'ibanze ababyeyi abarimu mu mashuri ni abatuye ku mu- ku mudugudu wose w'abaturanyi noneho n'urubyiruko muri rusange uwakoresheje serivisi akarangira n'abandi ndetse akabagira n'abandi inama yo kugira ngo bajye kureba serivisi ariko- icyo gushyiraho serivisi ni kimwe ariko no kuzikoresha bikaba ikindi ariko niba ako gakingirizo gahenze ntabwo azajya kukagura adafite n'akazi mubwire ko n'ikintu cyose gifite ikintu cyagifitemo imbaraga Mm.
ku buryo ndetse dufite n'abafatanyabikorwa dukorana bagera hariya hasi aha ntabwo hanguriye mu rwanda bamuzi wakoraga yitwa psa yibasiye yitwa sfh agira ngo rwose bagira no hariya no hariya mu mu tubutike duto ahantu hose mu- mu- mu- mu- bakagezaho udukingirizo noneho no ku mavuriro n'aho hose n'abajyana mpuzabitsina bakaba bafite udukingirizo kandi haba hari wenda turimo turimo amoko abiri hari turiya dusanzwe dutangirwa ubuntu umuntu akaba yakabona nta kibazo ahakoresha hari n'utwenda bavuga ngo kuba umuntu ashobora kubona atanga igihe cy'ijana cyangwa mu- amafaranga magana atatu kubera ko wenda bari twadukingirizo nyine nyine twa- wenda duhenze nyine two- twohereza ariko bakadushyira ku mafaranga make make hariho navuga ko rero serivisi navuga ko leta y'u rwanda igerageza gushyiramo imbaraga ariko noneho ku bakeneye serivisi cyangwa no ku bandi bakagombye gukangurira abantu gukorera serivisi wenda akaba wenda navuga ko bitaraba ijana ku ijana ariko icyo navuga ni uko nawe nahumura kuko tuba twiganiye gutyo cyangwa uko umuntu yumva ko hari wenda ingorane hano n'abari kutwumva bose ubahaye n'abayobozi b'inzego zibanze bari kutwumva Mhm.
nabo barana- barafata ingamba kugira ngo turebe ko noneho twanoza serivisi turi gutanga turi kuba uko zayizigamiye Eh, ikindi nagarukaho nagaruka kuri za nyigisho zo mu mashuri arizo na erike yagarutseho avuga ati burundu ho birakorwa cyane ariko inyigisho zo mu mashuri nagira ngo mvuge aho duhagaze mu rwanda ni uko eh, minisiteri y'ubuzima na minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga eh, zakoranye na minisiteri y'uburezi noneho ku buryo muri kuri buri cyiciro cy'amashuri hari amakuru yagiye yinjizwa muri gahunda yo kwigisha nk'uko ko abantu bigaye amasomo eh, ya za biyoloji n'ibindi by'ubuzima bw'umuntu bakagira amasomo yinjira muri buzima bw'imyororokere eh, ku buryo nyine izo mfashanyigisho zatangiye gukoreshwa ariko hakaba hari hakiri wenda imbogamizi imwe ni uko burya usanga koko amakuru ari mu mfashanyigisho ari ugasanga ba barimu bari gutanga amasomo wenda rimwe na rimwe nabo eh, baba batarihuguriwe neza cyangwa no muri bya bindi wenda tuvuga aha navuga ni wenda eric munere ni ukuvuga ko hari igihe usanga hari ibice mu kinyarwanda tuvuga ngo agahugu umuco kandi umuco aho usanga nk'amwe wenda abantu baba bumva nta kibazo kuko ibyo bicuruza byoroshye ku buryo n'umwarimu abyigisha neza n'abanyeshuri kandi uko bakamukurikiza aho ugasanga hari n'ahandi hantu nko mu karere runaka aho kubivuga usanga abantu babivuga banihishe na mwarimu wenda akaba yatinya wenda gutanga iryo somo cyangwa yanabigisha akabyigisha wenda bimugoye ndetse ngo n'abana wenda bamwumva ugasanga kujya kubwira ababyeyi ati umwarimu atwize ibi wenda ibishize by'isoni cyangwa ngo ibishitane noneho ugasanga nibyo navugaga ngo abahuga umuco kandi umuco hari aho usanga ibyo yigishaho ko zakirwa neza zikanihuta zigashyira mu bikorwa ku buryo bworoshye hakaba n'ahandi usanga ya myumvire yacu yo muri afurika usanga abantu bagendera ibintu ngo wabibwira abana ntiwagira gute ugasanga aho kubishyira mu bikorwa bitinda ari naho bikubiri nawe nanavuga ko bituma n'izindi gahunda z'ubuyobozi byoroshyira ku rubyiruko wenda zitatera imbere ku rugero rumwe mu mpande zose uwitwa nasoza wenda reka turebe wenda
reka Imana.
mbere y'uko muhagera nagira ngo mbabwire reka- uwitwa wiyise reka dukundane kuri facebook yavuze ati ababyeyi nibo baba bafite izo nshingano ubwo ni ukuvuga inshingano zo kwigisha abana cyangwa se kubasobanurira ati cyangwa se bazashake abantu bajye babazana ku mashuri babahurize hamwe aterega no mu mashuri mu wa gatandatu ndumva isomo ry'imyororokere rihari ati naho ibyo bindi ni ugupfusha amafaranga ubusa bishyura abarimu n'amasare ni ukuvuga nyine aho bigishiriza ntabwo nagira ngo nongereho ku byerekeranye n'ibyigishirize mu mashuri kugira ngo twanagahuza amatari ya kambere imana yari yavuze eh, uko yasanze ikigomba bimeze Mm.
Eh, koko koko navuga ko mu kariya karere ke- hari ikigomba mu karere ka gicumbi bagize imana y'uko bafatanyije n'abafatanyabikorwa bagiye akenshi bashyira imbaraga muri za gahunda zose za bimwerekere kuko bafite abafatanyabikorwa batandukanye hari imbuto foundation rwanda ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane eh, ushyira mu mbaraga za gahunda zose za bimwerekere oya ndetse n'undi twita hashize tumewe wabafashije ku buryo bugaragara Eh, wa mu- wa muyaga wagarutsemo muri telefone yanyu muganga
Eh, noneho ugasanga hari aho gahunda zirimo kuko hari abafatanyabikorwa ko banafite imbaraga ariko ugasanga n'ahandi wenda eh, wenda n'abayobozi b'inzego z'ibanze wenda bari ugasanga nyine bakabyitabira ndetse bakabikurikirana ariko nkaba navuga ngo kuko reka dukundane yabivuze kuri facebook uruhare rw'ababyeyi buriya ni rwo bw'ingenzi kuko burya umwana ba- umugani mu kinyarwanda ngo umwana ngo akamwiterura burya umuntu umubyeyi wabyaye umwana burya niwe ufite uruhare mu- kwerekana wo ko yagombye kugira intambwe amuvana akamugeza ku yindi cyane cyane mu bijyanye eh, ni- ni- ni- ni- n'aya makuru y'ubuzima bw'imyororokere aho usanga kuyaganira wenda muri rusange bateye kumwe cyangwa isoni ariko umubyeyi akajya ashaka ukuntu yatangira yaganiriza abana bakiri bato kugira ngo batangire eh, bamenye amakuru ku mibiri yabo ihinduka n'ukuntu bakwirinda ikibazo runaka kugira ngo ejo batazahura n'ingorane kuko buri kintu umuntu- umwana abwiwe n'umubyeyi umwana agifataho ko isomo rikomeye cyane ariko abibwiwe n'undi hari n'igihe wenda avuga ati wenda reka wenda yanambesha ariko umubyeyi niwe mwarimu wa mbere noneho ababyeyi bato bakangura ko nabo badufasha kugira ngo eh, bajye baganira n'abana bakiri bato kugira ngo batangire barasubira nibyo koko umubyeyi niwe mwarimu wa mbere ariko nanone ababyeyi hari igihe nk'uko twabivugaga mu muco w'ikinyarwanda cyangwa w'ikirundi hari ibintu umuntu atavuga ku buryo bworoshye cyane cyane uri muganira n'umwana muvuga kuri ibyo byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere nyine Ubu- ababyeyi bo muraba- murabategura mubafasha ku buryo bashobora kuvugana n'abana kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi ntabwo buri wese koko afite ubwo bumenyi
ahangana avuga ko gutegura ababyeyi hari gahunda ziriho zihariye z'ababyeyi koko aha navuga nk'igitita umugoroba w'ababyeyi uteguye ku midugudu eh, iyo nibura bagombye guhura niba ari mu cyumweru eh, bakaganira ku bijyanye n'ibibazo biri mu midugudu cyane cyane by'imibereho by'ubuzima hariho n'ubuzima bw'imyororokere aha ngaha tukavuga ati umugoroba w'ababyeyi eh, dusaba nk'umujyanama w'ubuzima kuba aba yarahuguwe cyane cyane kuri ziriya gahunda ko nawe aba ahari kugira ngo apa- adufashe guha ababyeyi amakuru ku buzima bw'imyororokere noneho ndetse rimwe na rimwe kuko umujyanama w'ubuzima tuba twamuhaye n'imfashanyigisho akaba yafata n'imfashanyigisho zimwe akaziha ababyeyi kugira ngo bajye baziheraho koko baganira n'abana eh, mu rugo ariko navuga ko koko hari igihe usanga eh, izi gahunda wenda kuko hari aho zikora neza ugasanga ko eh, ibintu bifatira mu bikorwa ugasanga hari n'aho wenda usanga zitumbagira eh, nk'uko habimana yatubwira ati ngiye nko mu mujyi nka kigali usanga wenda ah, izo nama ntaziboneka ku midugudu iyo ko ndabyemera hari igihe usanga hari uturere koko dutera imbere cyane ugashyira izo gahunda mu bikorwa ugasanga ko no mu mibare ugasanga ko n'inda z'urubyiruko rubyiruko zaragabanutse ariko ugasanga ko wenda hari n'uturere usanga eh, wenda na potifeti ibirenge ugasanga ari natwe wenda tuba twugarijwe na biriya bibazo kuko bikomeye Mm. reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri abakomeje kutubwira ko mutatwumva kandi ni ukutwihanganira ariko mujye mutumenyesha uko hakiri kare mukimara kubona ko ikibazo gihari natwe turebe uko twabigenza ko twabigeza ku babishinzwe ikiganiro turimo ni muri isanga ikiganiro kivuga ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere umutumirwa wacu ni muganga aniseti nzabonimpa ni impuguke mu buzima bw'imyororokere muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda dusubire kuri telefone erize uranyumva
yego ndabumva Eh, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ubundi ikibazo mfise ni ikibazo cyerekanye n'icyo cyo- ku ishuri urumva natwe abanyeshuri ku bintu by'abarimu nibo babyeyi nyine ba mbere dufise barashobora kuza kutwigisha bamwe bamwe bakadufata nk'uko umengo ntituri n'abanyeshuri mu kutubaza bakatubaza nawe bakatubwira ati twega yacu twaramaze Ati, nta kuntu rero twobigisha tubabagiye tubatigishe neza nk'uko nabo bize bakatubwira ati n'akazi twarimo kwicara murakurikirana mushaka mureke tukazima twe rwacu twahejeje mubaze ikibazo bashaka kubaza nashaka tuvuge ibintu nyinshi nziza y'ukuntu natwe botwigisha neza nk'uko nabo bize bareke kuza abantu tabaguza bavuga ngo ngo rwabo bo baramaze natwe kandi dukeneye ubumenyi nk'uko nabo ba- bize neza natwe twige neza ikibazo nawe gitutarisha No, erize ni iki- iki kibazo kiri mu nyigisho zose cyangwa ni ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ni ni ibyo babigisha bababwira ngo natwe ngo na- ngo mwirwaneho ni ni ibiki ni mu nyigisho zose mu- abarimu iyo mubabajije
Eh, niyo ni mu nyigisho nyine nk'iy'abarimu tubabazize ati none twe natwe byatumenye ubwenge nk'uko namwe mwabumenye nk'uko kuko urumva twe turimo turiga ubu usanga tutarimo turiga nk'uko bo bize ugasanga twebwe twiga mu buzima bugoye twabwira ati rero batwigishe nk'uko nabo bize havuga ati ibyo ngo ntibitureba ati mushaka murakwicara mushaka mureke kuko ntibashaka kutwigisha nk'uko nabo bize bavuga ngo ngo twebwe iwacu ngo twaramaze ngo namwe ngo n'akazi kanyu nyuma twashaka natwe ibyacu rero nyine twomenya ibyintu nk'uko na- bakatwigisha neza bakareka kuzaba turyagagura Mm, ahangaho ndumva ushaka kuvuga ko ari ikibazo kirebana n'uburezi muri rusange ah, mu myigishirize ubwo keretse turi kumwe n'ushinzwe amasomo ah, ushinzwe uburezi mu burundi kugira ngo tumugezeho ibibazo mufite ndagushimiye cyane rero erize kuri iki gitekerezo cyawe uretse ko tudashobora kukubonera igisubizo muri aka kanya nagira ngo Yego, mpe nta- Eh, urakoze nagira ngo mpe ijambo rya nyuma muganga aniseti nzabonimpa umutumirwa wacu muri kiganiro hanyuma agire inama atanga mu gusoza ikiganiro dore turimo turagenda tugera ku mwanzuro Ah, muganga nzabonimpa ni inama ki mwaha urubyiruko muri aka kanya
wagira ngo wenda mfate mu byiciro bibiri icya mbere ni ukubwira urubyiruko ko rwugarijwe kandi rugomba gufata koko iya mbere kugira ngo eh, narwo rurebe ko rwakwirinda biriya bibazo eh, bijyanye na virusi itera sida bijyanye n'inda ziteguwe ndetse bijyanye na ziriya ndwara zindi za ziriya mbonano mpuzabitsina aha ngaha rero nkaba navuga ko urubyiruko rugomba rwose gukangurirwa kugira imbaraga mu gushakisha amakuru ku ishuri bige neza amakuru bazayabona uko bagenda bazamuka mu myaka ariko none hari n- n'izindi mbaraga bafite kuri iki gihe aha navuga imbaraga bafite kuri iki gihe ni uko bo nibaba bafite eh, radiyo eh, babona amakuru kuri radiyo no kuri televiziyo ndetse no kuri interineti kera ntibyabagaho aha ngaha akaba ariho wenda ndetse wenda ntemeranywa gato eh, na erize kuko abarimu abize kera navuga ko babonye ama- ama- ama- amakuru make ko ibintu byabagaho nanjye nzi ko hari ibintu byinshi nk'umuntu mukuru njya nigira kuri radiyo eh, nanyura kuri radiyo mbona kuba radiyo nkumva bavuga nk'ikintu ngakimenya ndetse no kuri interineti rero nkaba numva yuko eh, leta zigomba zigenda zishyiraho eh, izi gahunda zituma abantu babona amakuru mu buryo bwimbitse abantu bayakoreshaho kubona uburyo Mhm.
kagira inama na nabwo ya kabiri urubyiruko kugira ngo Eh, bamwe bafite bari bari bari kureba kuri interineti Muri make cyane.
ku bindi bajye niba banandikamo ati wenda ubuzima bw'imyororokere Mm.
barebe Ye- wenda amakuru wenda ya minisiteri y'ubuzima ya minisiteri y'urubyiruko ibi byo gukina wenda na watsapu cyangwa Ye.
na aho abakobwa baba barashyiriweho izo gahunda eh, zo kubazifata ndabashimiye cyane ndabashimiye cyane muganga nesete nzabona impapuro y'iki kiganiro murakoze cyane namwe mwese abaduteze amatwi mugire ibihe byiza